Hii ni Radio Sauti ya Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc tubahaye mwiriwe inshuti mwese muri ruteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo nanjye timushimwe ndabasuje ibisigarira mu rwimo rutandukanye rwabaye mu burundi kirabandanya mu gihe ico kibazo kitabonwa co kimwe na bose mu burundi by'ukuri iyo severe iriko ikora igikorwa kidashobora kunywanisha abarundi yane z'amoko mu burundi iyo ni jere n'iminani umuvugizi w'urunani sefor arusha haba ariko baravuga ko hazugwa by'ubwoko bumwe twebwe ubwa mbere siko tubibona kuko murazi ko umugwi severe ufite itegeko ryawushizeho kandi umugwi severe udakorera ubwoko ukorera abarundi uyu ni gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe foricon f riri mu yahora afasha kumenya ahari ibinogo rusangi mu burundi abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu bushinwa batangaje no musi wa mbere ko igitigiri kimaze kumenyekana gushika ubu c'abanduye umugera wa korona kirenga ibihumbi mirongo irindwi
amatora y'ijonjora ku bahatanira kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika arakomeje muri leta ya nevada aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yabonanye na perezida wa angola joao lorenso ku mugwa mukuru rwanda uno musi kuwa mbere aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gihugu c'ubushinwa batangaje no musi wa mbere ko igitigiri kimaze kumenyekana gushika ubu c'abanduye umugera wa korona kirenga ibihumbi mirongo irindwi abamaze guhitanwa n'uwo mugera uh, bamaze kugera ku gihumbi n'amajana umunani abashika ku bihumbi cumi na kimwe mu banduye umugera wa korona baramaze gukira intara ya hubei mu bushinwa umugera wa korona wiyadukijemo bwa mbere imenyesha ko abandi bantu ijana bapfuye no musi wa mbere benshi mu bantu banduye umugera wa korona hanze y'ubushinwa abari mu bwato bwashizwe mu kibanza ca bwonyene aho bubujijwe kuhava mu gisagara ca yokohama mu buyapani leta zunze ubumwe za amerika itangaje no musi wa mbere ko yakuye abanyagihugu bayo barenga amajana atatu n'imiryango yabo bari muri ubwo bwato bwitwa diamond princess indege imwe itwaye bamwe muri abanyamerika yashitse mu masaha yo mu gitondo ca kare no musi wa mbere mu kibanza ca gisirikare ca travis air force base muri leta ya california indi ndege yashitse amasaha makeya inyuma yaho mu kibanza ca gisirikare ca Lackland Air Force Base muri leta ya Texas. Abo banyamerika bose bavanywe mu Yapani bazoshigwa mu kibanza ca bonyene batarekuriwe kuvamwo mu kiringo c'imisi cumi n'ine.
amatora y'ijonjora ku bahatanira kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika arakomeje muri leta ya nevada aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare ni ubwa mbere muri leta bemeye ko amatora atangira kare bibaye ubwa mbere kandi aho abahanganye muri aya matora bakomoka mu ishyaka ry'abademokarate bahataniye imbere y'abantu biganjemo abakomoka mu bindi bihugu nka mexique n'abanyafurika ariko bafite ubwenegihugu bwa amerika muri za leta ebyiri zimaze kubamo amatora amajwi amaze kwarurwa arerekana ko senateri bernie sanders wari watsinze mu matora muri za leta ya iowa na new hampshire ashobora no gutsinda muri nevada muri aya matora sanders yari yasatiriwe cyane na meya w'umujyi wa south bend muri leta ya indiana pet buttigieg uh, birashoboka ariko ko joe biden wahoze ari visi perezida wa amerika nawe ashobora kumubera ibamba kabone n'ubwo yari yaje mu myanya ya nyuma mu matora yo muri iowa na new hampshire
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mark pompeo yabonanye na perezida wa angola joao lorenso ku mugwa mukuru rwanda uno musi wa mbere ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri vyashimikiye ku vyerekeye gukomeza imigenderanire mu vy'ubutunzi hagati ya amerika na angola hamwe no gufasha abanyangola kurwanya ruswa lorenso yabaye perezida wa angola mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igihe perezida eduardo dos santos yashikiriza ubutegetsi nyuma y'uko ayoboye angola mu kiringo kigira hafi y'imyaka mirongo ine lorenso yaratangaje abatari bake mu gufata ingingo zikomeye zo guhangana na ruswa mu gihugu umukobwa wa eduardo dos santos isabel dos santos abonwa ko ari we mupfasoni atunze cyane kurusha abandi bapfasoni mu karere ka afurika ariko akorwa kwitohoza muri iki gihe ku byaha bijyanye n'amafaranga harimo gusahura amatungo y'igihugu mu kiganiro umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa angola manuel augusto yahaye abamenyesha amakuru ari kumwe na Mike Pompeo ku mugwa mukuru w'u Rwanda yavuze ko yemera ko urugendo rwa Pompeo mu gihugu ciwe ari ikimenyetso ko perezida wa Amerika Donald Trump ashigikiye igihugu ciwe muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kudukurikirana no ku rubuga rwacu rwa facebook no ku kibanza cacu ca internet aco wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu burundi aho kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu ujejwe kunywanisha abarundi sever watanguje igice cya kabiri cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu binogo rusange muri komine shombo intara karuzi hagati hashira ubuseruko bw'uburundi ariko icyo gikorwa abatari bake bavuga ko gifite imvo za politiki bugahimirije amatora hagatogwa abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bivuga ko hagandaguwe abahutu nyamara abatutsi bagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ntibitabweho eroje wirikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru kuri uyu wa mbere nta bisigarira vy'abantu vyatowe nk'uko amakuru y'ijwi ry'amerika ryahawe n'abari ku musozi wa bukirasazi ruhande y'uruzi ruvubu muri komine shombo intara ya karusi ahari ibinogo bigera ku cumi n'umunani umugwi wo kunywanisha abarundi severe umaze kubona ibikorwa nyezina vyo kuzura ibindi bisigarira bizotangura kuri uyu wa kabiri nk'uko abakozi b'umugwi severe bavyiganiye amenyesha amakuru baroyeyo ku munsi wa gatanu w'indwi uheze umukuru w'umugwi severe yari yashikirije aho igikorwa kigeze aho ku ruvubu amwe mu mashirahamwe yigenga n'abanyepolitike bagize ico babivugako urunani rw'abanyepolitike bari mu buhungu buhungiro sefo harusha rwo rwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere rusaba ko ibikorwa vy'uwo mugwi vyoba birahagaze jeremi minani umuvugizi warwo yasiguriye ijwi rya amerika icabirutumye by'ukuri iyo severe iriko ikora igikorwa kidashobora kunywanisha abarundi ahubwo gishobora gusubira kuvyura injyane z'amoko mu burundi na cane cane kubera ko mu vyo umugwi severe wagomba gutohoza harimwo ivyaha vyakozwe na sendedefted igihe yari ikiri mw'ishamba ikiri umuhari ugwana witwaje ibigwanisho uno munsi rero baciye bashyiraho abayoboka b'uwo mugambwe bonyine ngo batohoze ku vyaha vyabayeho muri kahise k'uburundi harimwo n'ivyo vyaha vyakozwe na sendedefted ni ukuvuga ko sendedefted uno munsi bibaye muburanyi ikongera ikaba n'umucamanza bica bigorana rero kandi bica bigaragara yuko ukuri ku vyaha bimwe bimwe vyakozwe muri kahise k'uburundi tazigera kuja habona ahubwo kuzozimangana ariko pierre claver ndayicariye umukuru wa severe habibona ukundi ahari kuwa gatanu mu kiganiro cugururiwe bose ku ruvuru abapatiri barakoroye amosozi ku ruvuru ababikira barakoroye amosozi ku ruvuru abakoroneri barakoroye amosozi ku ruvuru abajenero barakoroye amosozi ku ruvuru umusenyeri yararize ku ruvuru abaminisitiri baragiye ku kinogo ca mbere baca basubira inyuma babonye ico kwise fose komune nimero 1 umuminisitiri afise hose basi wabo babiri na mwene wabo yaturuka ku ishuri rya Gitega yaciye asubira inyuma mwemere ko aba barundi bababaye bakeneye gukorora amosozi barakeneye kurira ndababaza ikibazo ubwo kwicara ku binogo birimwo abacu nibyo bitanga amahoro gusumba kubasohora mu binogo tukemera ko bapfuye tukabaririra abaririrwa Emmanuel Nkunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe ase jenoside igisata cyo muri Canada yemeza ko atari bose twe turafise ivyemezo vyo mu ntara nk'akarorero mu kiremba cangozi aho uh, mu kinogo kirya gikoreramwo ababaji aho bataye abatutsi bishwe mirongo icenda na gatatu abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe hatabwa abahutu mu bihumbi amajana mirongo irindwi na kabiri severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi ukwiyamamaza kw'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe umwe wese yigarahira uwamugabiye rero ituma icambere dusaba ni uko iyo CV ibikorwa vyayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko hagiyeho umugwi wigenga ndayicariye ntakana ko ibinogo biri mu gihugu atari ivy'abagandaguwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bonyene ivyo tumaze kumenya birenga ibihumbi bine mu gihugu cose kandi munyumve neza n'ibyo bihumbi bine n'icyo twita igitigiri mfatakibanza kuko abarundi bose bazi ibinogo aho byoba biri ntibarubahuka kubivuga bose ibinogo ni byinshi bimwe ni ibyo mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatatu hari ibyo mu mirongo inani n'umunani hari ibyo mu mirongo icyenda na gatatu ubwimo twinjiyemwo mirongo icyenda na kane na gatanu ibyo byose ntituhendane biriho muri byose jeha hakizimana mukuru ushyiramo forikone f rimu yahora afasha kumenya ari ibinogo rusangi asanga atagihe cyo kutari kukuri ngo kumenyekane kibaho haba ariko baravuga ko hazugwa by'ubwoko bumwe twebwe ubwa mbere siko tubibona kuko murazi ko umugwiseveri ufite itegeko ryawushizeho kandi umugwiseveri udakorera ubwoko ukorera abarundi ku bapfuye twebwe tuvuga ko ari abarundi kiretse ko uwo mugwi nyene ari we uzotomora ingene ubwicanyi bwagenze abapfuye bishwe n'ababikoze ukuri nikorekwa kuvugwa ngo nuko twimirije amatora gutora ahubwo duhamagarira abarundi nyabuna eh, guterera ku byo bazi eh, kubishikana mu gusevere kugira nawo ubishire ahabona umugwi severa uri mu nzego zitekanijwe n'amasezerano yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri washinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane utegerezwa kugira amatohoza ku vyaha n'ubwicanyi vyabaye hagati y'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu ku ntwaro y'igikoroni y'abadagi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani igihe umuhari wa nyuma w'inyeshamba fnr wemera gushira hasi ibigwanisho eroje wurikaneza ijwi rya amerika urakoze eroge kuri iyo nkuru mu burundi kandi umugwi ujejwe amatora mu gihugu usaba amashyirahamwe y'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa gutanga amazina yabo bifuza ko bazobaserukira mu nama nshingamateka na nkenguzamateka inkuru ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu burundi mu isomerwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda mu nama n'abaserukira ayo mashyirahamwe y'abarundi yo mu bwoko bw'abatwa kuri uno wa mbere umukuru w'umugwiseni yibukije abayitavye ivyo basabwa kugira bazoshirwe ku ntonde z'abashingamateka n'abakenguzamateka kazihise yishimikiza zimwe mu ngingo zo mw'ibwirizwa rigenga amatora turavye ku ngingo y'ijana n'umunani y'ibwirizwa rishira amateka agenga amatora tukaraba no ku ngingo ijana na mirongo ine na kabiri y'iryo bwirizwa nyene turasanga ukugene bashiraho abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abatwa bikorwa kavuga kati ukugena abashinga amateka b'abatwa bigirwa hisunzwe intonde zishikirizwa n'amashyirahamwe ahurikiyemo abatwa afise abanywanyi benshi yemewe n'ubutegetsi ayo mashyirahamwe akukira hakitwararikwa ko ibitsina byose biserukirwa n'uko batava mu ntara imwe nicyo kimwe no mu bakenguza amateka ikiringo cy'iminsi cumi n'itanu kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu kuno kwezi kwa kabiri nicyo gihabwa ayo mashyirahamwe kugira abe yashikanye ibisabwa muri seni ariko abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bavuga ko ikiringo bahawe ari gito cyane pure parti politiki hababwiye bye nava ndibuka igihe tugiye kuraba arogisirama y'amazina ava mu burundi hariho umukuru w'umuganga yabicishijemo aravuga ati imbere y'uko uzotanga amadosiye bakandida babajije mwebwe murongo weseni mwora mukadufasha hakiri kare mukaba batubwira dosiye zisabwa datera imiti zozo turazibona kuri karenderiye kugira tube turabitegura icyo gihe rero ndibuka twaraje twari amasosiyasiyo y'abatwa twararindiye ko mutubwira tubona ko turiko turacereka ibijanye n'umwanya niwo mbona kuri twebwe tubera ingorabahizi ati kuki cyane cyane hariho ku buryo kwitunganya ku buryo ni umwanya nk'umuntu ava mu kirundo cyangwa mu ruyigi nshuro ivuga yuko iyo depoza ruvensenke nk'ejo bundi nje ngaha twahuriye ngaha murumva ko muraba hakaba shanjuma yo kudepoza ngaha muri sena ibyo ni byo ndiko ndasaba umukuru w'umugwiseni aratahura ibisabwa n'abo barundi mu bwoko bw'abatwa kazihise yabongeye ikiringo cyo gutanga ibisabwa muti mbega none iyi minsi yo gutanga kandidatire muri mikeyi ibyo numvise nicyo nafashe kuva na zitanu gushika itariki icumi mu bisanzwe uyu munsi turi itariki cumi n'indwi twaharura neza dusanga hasigaye amayinga atatu arenga nivyo ntitugomba kugira ngo tubacishe ku giti mugabo namwe mwokwihata mugabo rero aho byoroheye gatoyi ni uko atari ibimenyetso cyangwa atari iyi sisiteme isanzwe kuko ni cooptation aha rero turashobora no kubaha iyindi minsi mikeyi nta probleme kugira ngo amadosiye ashike ibyo birashoboka mugabo vyokunda kuva itariki ibiri na zitanu gushika cumi mukayazana vyoba ari vyiza mugabo tuvuge uzocerwa nk'iminsi ibiri iminsi itatu naho nyene nta ngorane abahurikiye mu mashyirahamwe y'abatwa barifuza ko aboshigwa imbere kugira bazohitemwo abashingamateka n'abakenguzamateka baba bafise impapuro z'imitsindo uno akavuga ko abashizwe imbere mu myaka iheze ata kinini bamaze kubera ubumenyi buke hama ikindi nyakubahwa twagomba gusaba kandi gikomeye na cane cane ndagisabe aba bene wacu dusangiye kurongora amashyirahamwe ni uko batosura kuzana umuntu ku rutonde n'imiburiburi atarangije amashuri yisumbuye ko n'ibyo ni ibintu bituma umuntu agiye guserukira abantu usanga araba ahantu badugije benshi akaba ari haduze ukuboko kuko ntabazi ibyo yagiye gukora icyo mu kidufashamwo mukaraba n'ibijyanye n'amashuri mwamugize neza ko nabonye n'ahandi baravuze bati n'imiburiburi umuntu adafite amashuri icyenda hari aho na bamwe baheruka baheruka gutora ku mitumba ko ata muntu adakwiza amashuri icyenda yo kwizigirwa ku mutumba warongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asaba abarundi bo mu bwoko bw'abatwa kwitunganya bonyene akabasigurira ko itegeko uwo mugwi wisunga ritavuga amashuri umushingamateka cyangwa umukenguzamateka ategezwa kuba afise ku byerekeye amashuri twebwe rero hamwa tubabarira cyane kandi numvise ko mwamaze kubitegera yuko ari mwebwe nyine amashyirahamwe yo kwitunganya twebwe mu mategeko ari ngaha ibyo ntibyanditswe ikitanditswe rero nta n'umwe tuzovuga ngo oya utegerezwa kandi kitarimwe mugabo ni byiza ko mumaze kubimenya mukabitegera mwokwitunganya kugira koko mwunguke abantu babaserukira kandi babishoboye ibyo ni byiza cyane mugabo mu mategeko ntibyanditse twebwe rero ntituzobishyigikira abarundi bo mu bwoko bw'abatwa ubu bahurikiye mu mashyirahamwe cumi na rimwe basabwa gutanga amazina atatu kuri buri shyirahamwe ni nabo umugwiseno uzotoramwa abashingamateka batatu n'abakenguzamateka batatu bazongerezwa ku bahutu n'abatutsi bazaba batowe mu matora y'abashingamateka yo ku igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu hamwe n'abazaba batowe mu matora y'abakenguzamateka ku igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kw'indwi uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
urakoze desire kuri iyo nkuru reka tujya mu rwanda aho havugwa inkuru ibabaje y'urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare kizito mihigo amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye muri iki gitondo kuri uyu wa mbere igipolisi n'urwego rw'ubugenzacyaha rib batangaje ko kizito mihigo yiyahuye inkuru na eric yabagiriwe gusa
urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi
urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare mu rwanda bwana kizito mihigo rwamenyekaniye mu itangazo igipolisi cy'u rwanda cyageneye abanyamakuru ni itangazo ryatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu masaha yine zo mu gitondo kuri uyu wa mbere aho igipolisi kivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nyine tariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri ahagana saa kumi n'imwe kizito mihigo y'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko wari ufungiwe kuri sitasiyo ya polisi i remera mu mujyi wa kigali yasanzwe yiyahuye arapfa iri tangazo rigenewe abanyamakuru riributsa ko kizito mihigo yaramaze iminsi itatu muri kasho ya polisi aho ubugenzacyaha bwari bumukurikiranyeho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko na ruswa iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera rikomeza rivuga ko ku matariki ya cumi n'eshanu na cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa kabiri kizito mihigo yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko risoza rivuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye kizito kwiyambura ubuzima mu gushaka kumenya byinshi birenze kuri iri tangazo ijwi rya amerika yahamagaye kuri telefone ngendanwa umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera maze atubwira mu butumwa bugufi ko yaduhamagara nyuma kuko byumvikanaga ko yarahuze tumaze kumwandikira ubutumwa bugufi bugaragaza icyo tumushakira umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yagize ati ndi mu nama anyoherereza ibibazo kuri whatsapp ijwi rya amerika yamwoherereje ibibazo maze nyuma y'igihe kitarambiranye umuvugizi w'igipolisi aduha igisubizo kigira kiti mwareba ibikubiye mu itangazo ibisigaye mukabaza urwego rw'ubugenzacyaha ribu ku murongo wa telefone byabaye ngombwa ko ijwi rya amerika ihita ibaza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu uwo ni madame marie michel umuhoza maze mbanza kumubaza uko urwego rwamenye urupfu rw'umuhanzi kizito mihigo urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo aho yari afungiye i remera aribo baduhaye ayo makuru batubwira ko yiyahuye yarafunganywe nande yarafunzwe wenyine mwasanze yiyahuje iki ku buryo mwashingiraho muvuga ko yiyahuye
hari ibimenyetso byagaragaye aho yari ari iperereza ryatangiye kugira ngo ukuri kumenyekane ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye izo ni nk'izihe icya mbere cyo hari amashuka yaryamagaho niyo yakoresheje hanyuma n'amakuru ava aho yari ari mu bari bamurinze bavuga ko bamusanze yimanitse muri iryo shuka yimanitse muri kasho yego muri kasho muri sele aho yararaga hari abari kubifata ko bishobora kuba nk'amayobera hari ahantu umuntu yazirika amashuka akimanika aho ngaho bafungira amakuru avuga ko ari ku idirishya hari harimo idirishya nuko ubwo harakurikiraho iki rero Eh, icyakurikiyeho ubu ngubu eh, rwanda investigation bureau yafashe umurambo iwujyana kuri rfl hariya kacyiru kugira ngo hakorwe autopsy eh, noneho hamenyekane koko niba yiyahuye huyeho n'ibyo wenda hari akandi nakongereraho yego urebye nk'ukuntu yari ameze mu- da- muri iyi minsi yari afite ukuntu ah, acecetse cyane adashaka kuvuga eh, rimwe na rimwe ni- na- n'abo mu muryango we bamusuraga akanga kubavugisha cyangwa se akasubiza ibyo yari abajije Da- izo izo ni zo mpamvu zi- zi- wenda za- umuntu ya- yakeka ko arizo zatumye yiyahura kwa kuba wamureba ukabona asa nkaho afite depression hari ukuntu ubona umuntu ameze da, umuntu nibona acecetse abantu bamusura ntabavugishe baba mu muryango we ni- na- da- ni impamvu zatekere- umuntu yatekereza ko nazo wenda zaba muri zimwe zatuma yiyahura mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana
mu bihe bitandukanye twakunze guhamagara umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera kizito mihigo ariko ntiyitabe telefone ye ngendanwa birumvikana ko iyo mushiki we aza kutwitaba hari bimwe mu bibazo bamwe bakomeje kwibaza yashoboraga gusubiza urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare kizito mihigo ruje nyuma y'urwa metre dona mutunzi wigeze kunganiraho bwana lewo mugesera nawe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani waguye muri kasho ya polisi atarashyikirizwa inkiko icyo gihe urupfu rw'igipolisi cyatangaje ko yiyahuriye muri kasho ya polisi akoresheje ikirahuri cy'icupa ryari ryinjijwemo inzoga muri kasho yarafungiwemo polisi yavugaga ko icyo kirahuri yagikatishije amashuka yararagaho ariyahura nza kuri ndakwi bagirwa ko aho wavuye ari kure cyane akarengane n'urugomo nibyo byakugejeje ku rupfu none rero ku mbuga nkoranyambaga ho ibiganiro birakomeje benshi bibaza uburyo imfungwa ziyahurira muri kasho za polisi ku itariki cumi n'eshatu z'uku kwezi kwa kabiri nibwo umuhanzi kizito mihigo yafatiwe mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka nyaruguru ahegera umupaka w'u rwanda n'uburundi bivugwa ko yari agiye gutorokera mu gihugu cy'uburundi kwifatanya n'imitwe irwanya leta uyu muhanzi yamamaye cyane mu ndirimbo zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza imana mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo yasohotse mu buroko ku mbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ine afunzwe aregwa ibyaha birimo n'ibyo gushaka guhitana abategetsi bakuru barimo n'uwa perezida paul kagame ni mu gihe mu bihumbi bibiri na cumi na kane yari yakatiwe gufungwa imyaka icumi mu rwego rw'amategeko kizito mihigo apfuye ku myaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko nta mugore nta n'umwana asize akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ikigo ndakaba nshimire eric bagira ubusa i kigali eh, noneho dukomeze mu nkuru ya itangazamakuru aho ikigo cy'itangazamakuru cyo mu bwongereza bbc kigiye kuregwa n'urugaga rw'abanyamakuru bo muri senegal nyuma y'irukanwa ry'umunyamakuru jacques metan wakoreraga ishami ryacyo ry'igifaransa ku murongo wa telefoni ndi kumwe na mugenzi wanjye uri i londres mu bwongereza ah, venuste nshimimana mwiriwe wiriho neza timu ishimwe Ya, uh, twumvise inkuru y'uko hari abanyamakuru bagiye kurega bbc Uh, icyo kiganiro wa- ushobora kuba wagikurikiye nibyo koko mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyabereye i dakari kuri uyu wa mbere urugaga rw'abanyamakuru bo muri senegal sempix rwatangaje ko rugiye kurega bbc nyuma y'irukanwa nk'uko babivugaga ry'umunyamakuru jacques matin wasezerewe ku mirimo ye azizwa kuba yaragiranye ikiganiro n'uwitwa charles nana umunyamakuru n'umwanditsi ukomoka muri cameroon uherutse gusohora igitabo yishe eh, toute la vérité sur l'opération turquoise ni igitabo kivuga ko nta ruhare ingabo z'abafaransa zagize mu iyicwa ry'abatutsi muri jenoside yabereye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane umunyabanga mukuru rugaga sempix rero witwa bamba kase yabwiye ijwi rya amerika ko bagiye kurega bbc ati twashyizeho utwunganira mu mategeko tugiye kurega bbc ibiro by'i dakari kubera kutubahiriza amategeko agenga umurimo no kugerageza gusebya umunyamakuru uwo munyamabanga mukuru urugaga rw'abanyamakuru muri senegali yakomeje abwira ijwi rya amerika ko kubera ko bbc yanze gusubiza amabaruwa bayandikiye bayisaba gusobanura ibyemezo yafashe bahisemo noneho gutanga ikirego mu biro bishinzwe abakozi muri senegali icyo ni ikirego cya kabiri akagira ati ibiro bishinzwe abakozi idakari ryagejejweho inyandiko yamagana icyemezo cya bbc kubera ko bbc itigeze isubiza amabaruwa twanditse yanatubwiye kandi ko abanyamakuru ba bbc afurika ishami ry'igifaransa rikorera idakari muri senegal biteguye kujya mu myigaragambyo gusa ariko kugira ngo iyo myigaragambyo ibe nuko byagaragara ko bbc nta bushake ifite y'u- ubushake bwo kurangiza ikibazo icyo gihe hatangwa integuza y'ukwezi kwarangira nta gikozwe abakozi bakemererwa kujya mu myigaragambyo uko biteganywa n'amategeko ariko nibutse ko umunyamakuru jacques mata yahagaritswe ku kazi ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri uku kwezi turimo rero ikigo akorera bbc kigahamya ko cyafashe icyo cyemezo nyuma y'ikirego cyatanzwe na leta y'u rwanda gusa ariko leta y'u rwanda yatangarije ijwi rya amerika ko nta kirego yatanze ndetse dusabye bbc kutwereka icyo kirego idusubiza ko itajya iganira mu ruhame ibirebana n'abakozi bayo Ya, urakoze veniste none aba bakozi ba bbc ah, bakorera idakari bakiriye gute ibyemezo bya bbc icyo nakubwira ni uko umunyamabanga eh, nshingwabikorwa wa sempix ndetse akaba n'intumwa y'abakozi ba bbc afurike muri urwo rugaga witwa bruno sanogo yabwiye ijwi rya amerika ko bbc ishaka kugabanya abakozi ariko ikabikora yihisha inyuma y'amakosa ata- batigeze bakora yavuze ati "Ah, kuri jyewe barashaka guca umutwe urugaga kugira ngo bashobore kurangiza gahunda zabo zo kugabanya abakozi kubera ko nyuma y'icyumweru kimwe gusa y- yirukanywe ndavuga jacques mata batubwiye ukuntu iyo gahunda nishyirwa mu bikorwa bizagira ingaruka ku biganiro bya bbc afrique nk'uko rero wabibazaga nakubwira ko uyu munsi nibwo bbc afrique yagabanije ibiganiro yakoraga saa sita na nimugoroba ibyari iminota mirongo itatu byashyizwe ku minota umunani aribyo bbc midi na bbc soir hakazajya humvikana amakuru y'iminota itanu yo hirya no hino n'aya siporo iminota itatu kandi guhera uyu munsi imyanya ibiri uw'umunyamakuru uyategura n'umunyamakuru yavuga yavanyweho abanyamakuru ba bbc afurika idaka rero baravuga ko batazacika intege ku bazifashisha amategeko kugira ngo barenganurwe uretse jacques mata kandi hari abandi umunani bahawe impapuro zo kubiyama kuri bamwe izo mpapuro zikazamara imyaka ibiri ku bandi zikazamara imyaka itatu ariko nk'uko twabibwiwe na bruno sanogo amategeko yo muri senegal ateganya ko urwo rupapuro rutarenza amezi atandatu ikindi nakongeraho uh, tim uh, ishimwe ni uko impuruza yatanzwe kuri internet yo gushyigikira umunyamakuru jacques mata imaze kugera kurenga ndetse abantu ibihumbi icumi ndagushimiye cyane veniste nshimimana uri i londres mu bwongereza urakoze nawe
imbere imbere ko dusezerana imbere yo gusezerana mu makuru n'ibiganiro tubafite kuri iyi saha dusubire tubibutse nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu bushinwa batangaje uno munsi wa mbere ko igitigiri kimaze kumenyekana gushika ubu c'abanduye umugera wa korona kirenga ibihumbi mirongo irindwi abamaze guhitanwa n'uwo mugera bakaba bamaze kugera hafi y'igihumbi n'amajana umunani abashika ku bihumbi cumi na kimwe mu banduye umugera wa korona baramaze gukira
twababwiye kandi ko amatora yijonjora ku bahatanira kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika akomeje muri leta ya nevada aho abatora muri iyo leta basabwa gutora kare umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yabonanye na perezida wa angola joao lorenzo ku murwa mukuru w'u rwanda uno munsi ku wa mbere ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri byashimikiye ku byerekeye gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya amerika na angola hamwe eh, no gufasha abanyangola kurwanya ruswa ku yindi nkuru eh, perezida de klerk yahoze ari perezida wa afurika y'epfo eh, yasabye imbabazi uno munsi wa mbere yongera asubira ku byo yari yatangaje ko intwaro karyanisha imiryango yahoze muri afurika y'epfo yari izwi ku izina rya apartheid itari icyaha gikomeye cyane gikorerwa ikiremwa muntu ibyo de klerk ya- yabaye umuperezida wa nyuma w'intwaro ya apartheid yabitangaje mu kiganiro yatanze mu ndwi iheze kuri televiziyo sabc yo muri afurika y'epfo ibyiyumviro byiwe ku bijyanye n'intwaro ya apartheid byagumye ari ibyiyumviro bicanishiramwo abanyagihugu amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niho bigarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma afasigaye yehuda yafashije kwegeranya ibiganiro byahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo nanjye timu ishimwe mugire ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika